kumwe mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ndamutsa n'abadukurikiye ku ijwi ry'Amerika dusangira ijambo ya none iri ku mpaka zazamuwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ku wa kabiri w'iki cyumweru gisoza hari ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwa karindwi ubwo urwo rwego ruri kumwe n'urwego rw'ubushinjacyaha mu kiganiro n'abanyamakuru rwaburiye abanyamakuru ko bashobora kwisanga bahanwe n'amategeko muti kubera iki rero urwego ribu ruravuga ko itangazamakuru ryifata rikaganira na bwana barafinda secikubo furedi kandi ngo afite uburwayi bwo mu mutwe nkakwibutsa ko barafinda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yagaragaye ku rutonde rw'abashakaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu bashaka guhatana na perezida paul kagame avuga ko yashinze ishyaka ruda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho umva uko barafinda asobanura ishyaka rye ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi magana abiri turi united dushyize hamwe nta bibazo nta ngorane twe turi mu buryohe bw'ibihekana ahubwo duhamagariye n'abandi bose baze bifatanye na ruda barafinda mu kwezi kwa mbere uyu mwaka urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rwamufashe ku ngufu rumujyana mu bitaro byita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe birindera urwego ribu rukavuga ko abanyamakuru batagombye kumushinyagurira kandi bazi ko arwaye ariko se uretse ababuzwa kumuvugisha nyir'ubwite we yemera ko arwaye umuryango wese uhagaze he kuri iyi ngingo ni kuki abo banyamakuru bo n'abandi bagize amatsiko yo kwegera bwana barafinda agisohoka mu bitaro ibyo n'ibindi ni muri dusangire ijambo itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu bihumbi bibiri na gatatu nk'uko ryavuguruwe kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu ngingo yaryo ya mirongo itatu n'umunani rivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru ubwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru bwemewe kandi ko bwubahirizwa na leta muri iki kiganiro ijwi rya amerika yubashye ibwiriza rya rib biyizitira kuvugana na nyir'ubwite bwana barafinda se cikubo furedi ariko muraza kumwumva mu biganiro yagiranye n'abo baganiriye mbere y'uko rib ishyiraho izo za nyirantarengwa muraza kumva icyo umugore we marie louise mukantaho avuga ku burwayi buvugwa ku mugabo we ndetse n'icyo abahagarariye uburenganzira bw'abafite ubumuga bavuga mbahaye ikaze muri dusangire ijambo dutangire mbumvisha icyo rib ishingiraho ikumira abanyamakuru kutongera kuvugisha barafinda koroneri jano ruhunga akuriye urwego rib ngira ngo muranamfashije kuko numva rwose nshaka kubivugana n'abanyamakuru barafinda twashobora no kumufata nk'umunyacyaha kuko hari ibintu yavugaga ubona ko biganisha ku byaha ariko tumufashe tutangiye kumubaza tubona ko afite ibibazo mu mutwe ko ibyo avuga ubona ko hari ikibazo kirimo twifashisha ibitaro bishinzwe gusuzuma indwara zo mu mutwe agezeyo baramwakira baramusuzuma batubwira ko koko afite ikibazo kigendanye n'indwara yo mu mutwe amaraho igihe abaganga baza kutubwira ko ari indwara iri koronike ko ari ukumugabanyiriza gusa ubukana ariko ari ibintu amaranye igihe kandi bishobora kuzakomeza ikintu cyantangaje ni uko abanyamakuru ibyo barabizi kuko ari abatubajije hari n'ababajije abaganga barabibabwiye ariko umunyamakuru akumva yishimiye kujya kubaza umuntu azi ko afite ubumuga agatangaza inkuru uwo muntu yamubwiye nawe abibona neza ahubwo ikimushimishije kikaba icyo gice kigaragaza nyine ko afite ubwo bumuga nkaba mbasaba ko mugira umuntu namwe mugashyira mu gaciro umuntu niba mubona afite ibibazo ntabwo ibyo bibazo ari byo mukwiriye gucuruza kuko mushobora no kugera ku rwego namwe mushobora gukurikiranwa n'amategeko ni nko kujya ku niba nabyita gushinyagura niba nabyita ku umuntu niba muganga yavuze ko arwaye kuki ushaka kujya kumukoresha muri ubwo burwayi bwe ngo ucuruze mu byamagane ntabwo ari byo buriya ntabwo ari umuntu kureba umuntu arwaye ukamufatira muri ubwo burwayi ugashaka ko avuga ibintu bituma abantu basoma inkuru yawe nk'uko natangiye mbibabwira dusangira ijambo ntiyibonaniye na barafinda ngo imubaze ibimuvugwaho ariko yagiranye ibiganiro n'ibitangazamakuru bitandukanye akiva mu bitarindera abamugezeho bavuga ko mu bitekerezo ntacyo yahindutseho barafinda avuga ko mbere yo kumutwara ku ngufu indera yakunze gushaka gushimutwa na ribu aha yari kuri mikoro za riyo toki cano ikorera ku murongo wa yutube ntabwo zanjyanye kuko ndwaye njye ndi umunyapolitike banzizaga politike yanjye y'igifuti bagerageze kubanza gushaka kunshimuta tuvuye ku muganda hari mu kwezi kwa cumi n'abiri eh, kwa cumi na kumwe ngira ngo ni kurangira uyu munsi w'umuganda babanze barantelefona mu gatondo hano ngo baranshaka ngira ngo ni abanyamakuru bisanzwe kubera bampamagara ba kodiyanse baza kongera kumpamagara ngo baraze turi ku muganda tuhurira mu nzira nk'ariya ku rukiko rwa gisirikare bari mu modoka y'umuzinga barayihindukiza imodoka ituruka inyuma barambwira nitwe twaguhamagaye barafinda ngiye kubahobera gutya ba baramfashe batangiye kunaga mu modoka imodoka iratsimbura tugenda tugundagurana mu modoka umwe amfata ashaka kunteraho amapingo ndamunanira undi ari kuri vora ngenda ngundagurana nabo ngeze hariya nko kuri victori mbona agakarita karibu ka- kamuvuye mu mufuka karatakaye ubwo imodoka nayo isa nk'igiye kugwa muri boridire nanjye aho niho nafu- mfatiye urugi nkuruye rurakinguka nibwo ninaze hanze nagiye n'amaguru ngenda nemye mbabwira mwe mu kugenda mushimuta abantu n'abaturage barabibonaga bari ku nzira uko yanengaga ubutegetsi buriho mbere yo kujya indera barafinda ngo aracyari muri uwo murongo nko gusoresha ubutaka gakondo kanani y'abanyarwanda ni inenge ikomeye cyane ni agasozi karisimbi bikoreza abanyarwanda ku gihugu cyabo yitwa umunyarwanda kubera ubutaka n'u rwanda ni rwita u rwanda kubera ari ikirere ni ubutaka ubutaka ntibugomba gusoreshwa n'amazu yicaye kuri ubwo butaka ntibigomba gusoreshwa kugira ngo bizinesi zikorerwa muri ayo mazu zishobore gu- gutera imbere
ndashimira imana ko namenyekanye ntaganizwa ivuriro nasanzeyo n'abandi bari gusazi batiturarengana erega burya twese ntidusara rimwe turushanwa kurisha iyi midugara ibyangiritse biriya byose bikorwa n'abasazi habe n'imitokore
Rio Talk Channel yanavuganye n'umugore wa Barafinda Marie Louise Mukantaho ashimangira ko ubutegetsi bwamye burenganya umugabo we urumva rero barafinda ni agati kateretswe n'uwiteka sinzi ni agati kateretswe n'uwiteka bazabazwa n'imana cyangwa n'abantu urumva ngewe nshinganishije umugabo wanjye mu rwanda ku isi yose Wa- kuko abatangabuhamya ni mwebwe mu- muba mumusura abatangabuhamya ni abaturanyi abatangabuhamya na- n'itangazamakuru ryageze aha abatangabuhamya ni abantu bo mu rwanda ni abatangabuhamya ni abantu bo hanze abatangabuhamya barahari bazashinja abarenganyije barafinda abo barenganye barafinda bashyira agapira hasi kuko nibatagashyira hasi nzi yuko nabo bazashinjwa niyo bazica barafinda bakica umugore bakica abana bakica iki nzi yuko batazica abo batangabuhamya bashatse rero batuze bayobore igihugu neza kandi bigishanye no kutakora urugomo bakorera kiremwa muntu nabi kuko bazabibazwa nabo bibaze gacasha zabaye twinjira muri iki gihugu tumaze gufata igihugu bibuke ko abantu bose bahohoteye abana b'abantu nabo babibajijwe ibyo baba bavuga ngo ntituvuga n'intangazamakuru ni ukubera ko kugira ngo batavu- umuntu atavuga urugomo rwabo ubundi igihugu kigira ibitambo Madame Mukantaho wakomeje agaragariza Rio Talk Channel akababaro kabo byumvikana ko gashingiye ku mateka yaranze u Rwanda ibi byo kugundira abantu bagundira bagundira nibyo bizana aka kano karengane urumva kuko twarabafashije twararwanye yaba ari njye nararwanye mama ararwana data ararwana basaza banjye bakuru banjye barumuna banjye babyara banjye mbese nta inka zirashira z'iwacu bazigurisha mama mubyara mama mubyara yari umubitsi muri gurupe bitaga jiperi ari umubitsi ubikira amafaranga inkotanyi ziza ku rugamba urumva njye ni- umugabo wanjye yabavuraga ku rugamba mu ntambara urumva A- a- abavura akorana n'abazungu ariko inyiturano nge nagiye rimwe se si na se eh, hariya eh, ribu aho ribu yasimbu abasimbuwe na ribu nabahe cid nge nashwanye nabo ndababwira kweri nk'abarumuna banyu cyangwa bakuru ba- bazutse bakareba ukuntu twarwanya urugamba n'ibyo mudukorera muranyima barafinda na data arabafashe natwe turabafasha na ba barafinda n'ababyeyi ba- bara- barabafasha none muramubika mukashimutira umugabo mukamujyana ubwo ubwo se nk'ubu ngubu bazutse mwababwira iki mwe mwumva aho mwicaye ni ibi biro mwicaye ma hano ibi biro mwebwe muzi ko ari twe twabibishajemo mujye munabyibuka nubwo mutwirengagiza ubwo rero njyewe ntago bimbabaza kuko turimo turibwa n'abacu nyuma yo kumva izo mpande zombi dusangira ijambo yegereye abanyamakuru igamije kumva icyo bavuga ku byatangajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib bwana etienne gatanazi ni umunyamakuru ukorera radiyo mpuzamahanga y'abadage dociveri televiziyo mpuzamahanga y'abashinwa cgtn icyarimwe n'umuyobozi wa rio talk channel tuganira yambwiye ko ikiganiro n'abanyamakuru atakitabiriye ariko yumvise ibyatangajwe na rib amakuru twarayumvise eh, byaciye mu kiganiro urwo rwego rw'ubugenzacyaha rwagiranye n'abanyamakuru ni nyuma y'aho ngira ngo bari bamaze kubona ibitangazamakuru n'icyange kirimo the real talk channel bajya kubaza barafinda kuri twebwe mbere y'aho barafinda tumuzi nk'umunyapolitike yigeze no gutanga kandidatire ye nda n'ubwo komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje ko ibyo yara- ibyo yasabwaga umukandida yasabwaga we atarabyujuje umwanya w'umukuru w'igihugu yego ariko uko bimeze kose yahise ajya mu ruhando rw'abanyapolitike akajya atanga n'ibitekerezo birebana n'imibereho y'abaturage n'ib- n'ibikwiye guhinduka ubwo rero twebwe twatangiye kumubona nk'umunyapolitike ariko uretse ko yaninjiye mu mpapuro za komisiyo y'igihugu y'amatora avugwa mu bakandida batashoboye kuzuza ibyasabwaga kugira ngo biyamamaze ubwo rero nyuma kumva ko umunyapolitike yagiye indera mu bitaro bivura abantu barwaye mu mutwe ni ikintu gikomeye umunyamakuru wese wenda u- u- uwiyenteresa ku bintu bya politiki aramutse atabyibajijeho nawe ubwo ahubwo abandi banyamakuru bamwibazaho ibyo rero twabyibajijeho turavuga tuti oke ubwo hari ababitangaje ngewe icyo gihe shene yanjye ntiyari yakavutse nari ngikorera radiyo y'abadage na televiziyo mpuzamahanga y'ubushinwa gusa nyuma yaho rero maze nanjye gushinga iyo televiziyo nibwo rero numvise ngo yatashye kuba rero yatashye ugomba kugenda umurwayi iyo yasezerewe ni ukuvuga ngo aba yorohewe niba koko yari arwaye cyangwa yakize nabyo ukaba wagenda ukabaza utari ku wundi byagenze bite wageze indera ute byakugendekeye bite ari nabwo twageragayo nyine twaragiye dusanga hari n'u- n'abandi banyamakuru nka batatu baje natwe duha umwanya na madamu waduha umwanya tubwira ko ubundi yajyanywe indera ku, ku ngufu ko yagiye kuvuzwa ku ngufu mu by'ukuri twebwe ikiganiro twakoranye nawe hari ibibazo twamubajije twumva abisubiza mu murongo wa nyawe nari ngiye kukikubaza simbizi U- yenda uwa- uwanyumva mvuga yambaza ati umurongo nyi- wa nyawe ni uwo washakaga we nk'umunyamakuru cyangwa ngewe icyo nzi ni uko twamubajije ibibazo twumva arabisubiza ndeka mvuge ngo biri ku murongo ikiganiro rero twagiranye barafinda adusobanurira uko byagenze yongera agaruka no ku mirongo ya politike ye uko ayemera wumva ko ari ya politike yahoze avuga na mbere y'uko ajyanwa indera na cya gicamunsi cyo ubwo yari ajyanye kandidatire ye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yiyamamariza ashaka kuba perezida wa repubulika y'u rwanda ukumva ibyo yavugaga icyo gihe n'ubu aracyabisubiramo bireba n'uko- n'uko abanyarwanda babayeho ubwo rero twaje gutungurwa no kumva batubwira bati uriya muntu arwaye mu mutwe mureke kumuprofita ibyo ni opportunism Ni- ni ukureba umuntu nyine wibereye mu bibazo nawe ukajya kumutunga kamera kujya kumushinyagurira kujya kumushinyagurira kuko rib iravuga ngo ni ukumucuruza ariko mwirengagije ko ari umurwayi yego no mu kiganiro twagiranye yaratubwiye ati nagezeyo bambaza ibibazo bitandukanye igituma nita umugore wanjye fasiti redi ni urugero ati umugore wawe ugomba ushobora kumubyinira uko ushatse n'ibindi bibazo nyine avuga ngo bambaje ibibazo makumyabiri n'umunani ngo byose arabisubiza ngo ni uko ashyirwa mu modoka ngo agiye kubonabona bakase bajya indera Ah, ibyo rero kuri jyewe numvise bintangaje ndavuga bo umuntu nabajije nkumva binasubiza njyewe uko numvaga simvura mu mutwe sindi n'umuganga ariko umuntu muzima wese ashobora kumva umuntu akavuga ati uyu muntu aravuga ibintu biterekeranye gusa kandi nanone niba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugomba kuba rufite n'abasipesiyalisite ubwo ngubwo bazi kureba ibyo mu mutwe ubwo bararebye barajija be- bemeza ko umuntu arwaye kandi koko abanyamakuru batagomba kujya kujya kumubaza kuko bo babifata nko gushinyagura ariko bo twabibonye nko kumwima uburenganzira bwe bwo kuvuga ibyo ashaka bakivuga ngo ntihagire umunyamakuru umusubiraho kumubaza ibitekerezo mwe mwamubajije nta mpungenge mwasigaranye keretse ubwo ngubwo bavuze ngo itegeko nako ibwiriza rihise rijya no ku bamubajije ariko ubwo uko tubizi bavuze ngo uzasubire ubwo rero ntabwo tuzasubirayo tubirebere mu mboni y'ubwisanzure bw'itangazamakuru bivuze iki
Mm, bi- bivuze ko buri gihugu kigira itangazamakuru ryacyo n'uburyo barigenga ubwo ngubwo niba bavuga bati mwagiyeyo oke ariko ntimuzasubireyo ubwo twavuga ngo rimwe na rimwe hari igihe abanyamakuru bazajya batanguranwa n'urwego rw'igihugu rutarafata ibyemezo bimwe na bimwe ntabwo bibabangamiye
Nta- nta kundi wabigenza yenda agiye navuga nti ngiye gatanazi nakuyeho umutanyu wanjye ubwo undi we azavuga ati "Na- narabangamiwe ariko haramutse hagize nk'ibindi yenda mvugana ariko ibintu ko ntabibarije barafinda kandi yenda bireba politike ye ubwo nanjye navuga nti ndabangamiwe ariko igihugu gifite uko kireberera abaturage bacyo ubwo niba cyararebye kikavuga kiti uyu muturage reka bareke kuguma kumuhohotera ubwo twebwe tw- twiyumva nk'abazima tuzavuga tuti tureke kubangamira igihugu
nyamara hari abandi mutajya mubona mugakurikira mugakora bimwe mugashusha kimwe neza neza nk'abasazi umenya namwe bijya bigangura musubiza amazi inyuma
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turarebera hamwe impaka zishingiye ku mabwiriza y'urwego rw'ubugenzacyaha ribu abuza abanyamakuru kugirana ibiganiro na bwana barafinda secikubo fred washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na cumi na karindwi ribu ivuga ko afite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe muracyumva eh bagira ubusa mu bavuganye na barafinda harimo na bwana Aimable karasira ufite umuyoboro wa youtube atangiraho ibitekerezo bitandukanye witwa ukuri mbona nabanje kumubaza uko yumvise barafindana cyane ko ngo batari bakabonanye amaso ku maso ngewe ibitekerezo bya barafinda uko namubonye nabonye ari umuntu wuzuye muzima ahubwo ufite n'inama zirenze izabo twita ko bajijutse afite imigambi myiza gusa ikintu nabonye nabonye ku mubiri we atameze neza nta nara nabimubajije ambwira ko ari ukubera inshinge kandi barafinda uko ateye ibyo avuga ugiye kureba ni nabyo umugore we avuga uwavuga ngo barafinda ararwaye yaba avuze ko n'umugore we arwaye hari n'abandi babivuga benshi nanjye ibyo barafinda avuga nda- hafi ya byose ndabyemera utekereza ko urwego rw'ubugenzacyaha rib rwashyizeho izo za nyirantarengwa ko abanyamakuru batagomba kumuvugisha ari ukubera ikibazo njye ntekereza ko icyo ba- bari gukumira barafinda afite ukuri ukwa kuri gutomoye ukuri kudashakwa kuvugwa muri uru rwanda ni ukugira ngo rero bimbe ijambo barafinda ariko ubundi rero tugiye no kureba mu mategeko cyangwa mu migenzereze y'ibintu umuntu iyo arwaye kenshi ni umuryango we barafinda ubwo arivugira ko afite abana icumi afite umugore bashakanye afite umuryango afite bene wabo ba nyirarume n'abandi bose abo bantu nibo bafite agaciro nibo bazi ibibazo bya barafinda mu gihe umuryango wa barafinda rero utigeze uvuga yuko anarwaye yewe mbibonamo kwenda ko hari ukuri babona ko barafinda nagutangaza byazamura ibi- impaka muri rubanda bakavuga ati reka tumucecekeshe hakiri kare kuko bamujyanye ndera bazi kwenda hari icyo bizahindura barafinda agaruka ari wa wundi ijana ku ijana gusa yarangijwe n'imiti yo kwa muganga bakimara kuvuga ngo nta wemerewe kumuvugisha mwe mwamuvugishije ntabwo mwumvise bibateye impungenge ko wenda bishobora kuzabakoraho ntabwo byadukoraho kuko icyo gihe ni imbere y'itegeko buriya itegeko ritarijya uretse ko mu rwanda kenshi nta n'amategeko menshi akoreshwa buriya mu rwanda ikintu gikoreshwa kenshi ni amabwiriza kanaka yavuze aha ibukuru bavuze ibi ribu yavuze ibi usanga nta tegeko riba kuko nk'ubwo icyo bari kuviyora ni itegeko nshinga twitoreye ingingo ya mirongo itatu n'umunani ivuga gutanga amakuru kuyahabwa gutangaza ibitekerezo byawe ntabwo rero nagira ubwoba yuko navugishije barafinda kubera ko iryo bwiriza rya ribu ryari ritaraza ariko ubwo ibwiriza rya ribu ryaje ubu ngubu bwo nagira ubwoba bwo kujya kubonana na barafinda uretse yuko ntibizambuza kujya gusura umuryango we icyo duhuriyeho ni ukuzira gutangaza ibitekerezo twe dutekereza twiyumvamo abandi bakabibonamo yuko bibabangamiye bakagera bakabibateza ubusazi kandi ari kwa kuri kw'impamo ribi ikavuga ngo abajya kumuvugisha bakeneye kumucuruza mu buryo bwita kumushinyagurira yego iyo umuntu yakoze inkuru iracuruzwa ariko se none se ko hari utugabo tugufiya tubimusanze two kukiri bitari yabuze aba- abanyamakuru ngo mwige gushinyagurira turiya tugabo kuko twavutse ari tugufiya kenshi twebwe dukoresha youtube dukunda no kugenda ahubwo dushaka inkuru ku bantu badasanzwe ntabwo duka- dushaka inkuru ku bantu basanzwe ariko nyir'ubwite arahari nkanjye jyewe njyayo nawe rindi kumwe n'umufasha we baranzimana iyo biba ari bibi umufasha ari kumbwira ati umugabo wanjye arananiwe ahubwo nibo babishakaga barananyihamagariye avete iki- mu magambo make ribu izo mpuhwe igira ikazigirira umuntu utari ikinege izo mpuhwe nziza ziruta iz'umuryango b'umuryango w'umuntu bakamugiriye izo mpuhwe wazigereranya n'iki barafinda afite umuryango umuryango ubwawo cyakoze uramutse ubivuze byo twabyemera ariko n'ibyo byari uko babivuze kuko twebwe hano amategeko cyangwa amabwiriza arakomeye kuruta amabuye tuzabyubahiriza ariko nizere ko wenda batazana tubuza no kuvugana n'umugore we kandi igihe nabonye umugore wa barafinda ahubwo wowe niba ari byo bita ibisazi birakomeye ni nk'umwitero n'umukenyero ni ukuvuga ngo uko barafinda avuga n'uko asubiza n'umugore we ni bamwe none si ibisazi koko ko twabonye indwara zandura ibisazi birandura bwana aimable karasira iyo dusoma mu mbuga nkoranyambaga hari n'abandi ntabwo tuzi icyo bagendereye bavuga bati nyuma ya barafinda kujya cyangwa no kuva indera hagomba gukurikiraho bwana aimable karasira wowe iyo ubonye cyangwa usomye ibyo bintu cyangwa ubyumvise bivuze iki kuri wowe icyo bivuze nta kindi ngewe na barafinda ubwe niwe wabinyibwiriye njye namuhaga ikiganiro ariko n'abandi bose yahaye ikiganiro yarantabarije avuga ati banshushubikanya banjyana indera abaganga n'abo muri ribu baravugaga bati uyu turahamugejeje ariko hatahiwe karasira ngewe rero nkabanze ko nta kibazo mfite cyo mu mutwe ahubwo icyo mpuriyeho na barafinda ni ikibazo cy'ukuri ibi rero byagiye biba no mu bindi bihugu mu ngoma y'abasoviyeti ku gitugu cy'umenya ari kwa staline yari sitarateji imwe yajyaga ikoreshwa yuko umuntu wese uvugishije ukuri kugira ngo kwa kuri kwe ugupfukirane ubanze ukamusiga icyasha cy'ubusazi ibyo avuze byose ukahita umwita umusazi ngewe rero kuvuga ngo banjyana hano mu rwanda iyo uvuga ukuri tuba twiteguye gupfa gufungwa kwirukanwa ku kazi kujyanwa mu bigo by'abasazi kuko turi bakeya rero ibyo turabyiteguye urwo ni urugamba rwo kuvuga ukuri umuntu akenshi aba yarabivukanye ni nk'indwara nanjye nzi yuko nakwicecekera nkabona amahoro ariko biba bimeze nk'uko umuntu agira ibirutsi iyo umuntu agize ibirutsi araruka ugasanga umwe ararutse undi ntarutse kandi iki- ikibateye seseme ari kimwe nanjye rero ukuri kwanjye kurambangukira cyane kugatuma nkunda kuvuga ibyo nkwiriye kuvuga iyo babibonye rero baravuga bati uriya ni umusazi kubera iki kuko adahuje n'ibyo nk'ishyaka riri ku butegetsi riba rishaka yuko abantu bavuga bafatira umuntu aho ari ni ukuvuga ngo ubu iyo uri umucuruzi bagufatira ku bicuruzwa byawe bizinesi yawe ntigende neza ngewe rero kuko mfite akazi nkora k'ubwarimu kuva natangira kuvuga ukuri bwa mbere navuganaga n'ijwi rya amerika nahise mbonana n'umuyobozi wanjye dr inyasi gatare aranyihanangiriza mu biro bukeye anyandikira n'ibaruwa ariko anyihanangiriza uw'abandi nta nubwo ari ufite umutima mubi rwose n'abasha- n'ababyumva ntibamurenganye we yarambwiye ngo afite igitutu ngo afite puresha ngo abantu baramubwira buri gihe bati uwo muntu ubarizwa iwawe kucyo avuga guhera ubwo ngubwo nagize ingaruka nyinshi aho nkorera ngira ingaruka mu baturanyi abavandimwe bose nta n'umwe ukimvugisha bagushyira mu kato kubera iki kubera ko uvugisha ukuri ntabwo baba bayobewe yuko utari umugome ntibaba bayobewe yuko ukunda igihugu ariko baba bavuga bati uyu muntu yadukururira ibyago kubera yuko sisiteme tumenyereyemo ni iyaceceka ni iyacishwa aha nta kindi kiba kigenderewe barafinda biriya bintu byatangiye igihe yashakaga kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika mu rwanda rero icyo cyago sinzi ukuntu niba nacyita ikiza cyagwiriye cyane abantu bose bashatse kwiyamamariza perezida wa ya repubulika ubundi ikindi kintu nanibaza kuri barafinda barafinda amaze kugira imyaka mirongo ine ni gute iyo ndwara baba bayimenye kano kanya Nicyo- niho harimo n'ikibazo cyane kuko indwara itamenyekanye imbere akiri mutoya ku- ntabwo waba urwaye indwara yo mu mutwe ngo ugere aho wimariye ubyara abana ube tica ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo abantu bose bagerageje kwiyamamariza umwanya wa perezidanse bagiye bahuramo ibi- n'ibibazo gusa abo bantu ngewe ikintu kinambabaza ntabwo ari abantu bateye ubwoba ni abantu umuntu yareka bakabaho nta cyashu bashyizeho ntibakubangamire nta mutwe w'ingabo bafite ntabwo ari abasore mu bigango nta mafaranga menshi bafite ahagije ku buryo bakanga abari ku butegetsi yewe numva rero iyo paranoia ahubwo y'abantu bandi bari ku butegetsi bagenda batinya buri muntu wese uvuze ati njye ndabona hari ikitagenda bakakugirira ubwoba bashaka kuba baguhemukira mbona rwose iyo paranoia bayirinda bakabaho batekanye nta muntu ubarwanya tukungurana ibitekerezo si ukurwanya leta cyo kungana ngo mbishaka na gato ni imigire hino murebe uko nsaka ni mwumve n'uko mvuga mujye kumvuza abasazi bose bajye mu bitaro baveho basezerewe muchimo nizama uwasabye imbabazi nyamara namwe mwese ntabwo muri shyashya namwe nimwitokore
tugana ku musozo reka mbumvisha icyo abaharanira uburenganzira bw'abafite ubumuga bavuga kuri iyi ngingo navuganye na madame rose umutesi umukozi mu mpuzamashyirahamwe n'idore irengera abafite ubumuga twebwe muri ino toro tubyumva ko umuntu uwo ari we wese afite ubure- uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye kuko umuntu ni umuntu kandi afite rayiti ze Eh, ariko nanone tukemera ko ngira ngo iyo umuntu yaba afite ikibazo ari muri kirize ashobora kujyanwa kwa muganga agakurikiranwa bakareba ikibazo yaba afite ibyo aribwo njyewe sinaraye mbyumvise ntabwo nabikurikiye ribu yo yavuze ko ngo bamujyanye kwa muganga ngo abaganga bavuga ko afite ikibazo kiri koronike ngo icyo bamuhaye ni ukumuha imiti imugabanyiriza ariko n'ubundi ngo biragoye ko yazakira noneho ikavuga ngo nta munyamakuru ushobora kumubaza ibitekerezo bye ana- ngo anabibajijwe ngo uwo munyamakuru ashobora gukurikiranwa mu rwego rw'amategeko
Eh, niba afi- koko afite ntuza mental breakdown cyangwa afite sante mentale twemera koko akwiriye gukurikiranwa akavurwa ndetse umuryango we ukamuba hafi kuko buriya kugira kirize kirize yo mu mutwe iterwa n'ibintu bitandukanye hari kugira depression cyangwa agahinda gakabije bikamutera iyo kirize ako gahinda gakabije rero nta bundi buryo bwo kugakemura atari abantu bamwegereye bamwereka urukundo ni uko tubyumva ntabwo ugenda umuganga ariko ni umuntu umwe mu bakurikirana cyangwa se abaharanira uburenganzira bw'abafite ubumuga rero umuntu wese afite ashobora kwivugira ndetse n'aho bimubangamiye yakwivugira ariko nanone bigaterwa na kondisiyo yaba arimo niba ari ku- muri kondisiyo ya kize ikabije cyane akwiriye gukurikiranwa n'abaganga ndetse ntihagire abantu bamujagaraza cyane bamwegera cyane ba- bamuzonga kugira ngo abaganga bonyine bamwiteho barebe niba iyo kize arimo koko ishobora kugabanyuka ndetse hari aho bye- biba ngombwa babafungirana ahantu wenyine ku buryo nta rusaku ahubwo yaje avuga ko yagejejwe ibitekerezo bye ngo ntacyo yahindutseho ntacyo yahindutseho buriya byaterwa wenda n'umuntu amugezeho akamenya ka yarimo ariko nk'ubu turabivuga nta- nta wamugezeho ngo amenye kondisiyo arimo njye nari mbishingiye ku biganiro bye ngenda nkurikira ku mateleviziyo atandukanye cyane akorera kuri za murandasi kuri interineti Eh, buriya keretse ngira ngo umuntu amwegereye akamuvugisha kumva ndetse ukamubaza wenda buriya ashobora kuba wenda anafite n'ibikomere ibikomere bi- biri intuza indani afite wenda n'ibyo akeneye gusohora simbizi cyangwa se akeneye n'abantu kumwegera bakamuba iruhande rero buriya sante mentale ziri ukwinshi hari abadashaka urwo rusaku hari abumva ashaka kwigira hanze akavuga ibi- uko abyumva urumva ariko nanone muri kominote nyarwanda bidateje iki kibazo sinzi bidateje akajagari n'iki ibyo byose abantu babireba ndagushimye birakoze nawe inshuti bakunzi badusangira ijambo aho niho nsoreje ikiganiro cya none nshimira buri wese ku musanzu we mu kiganiro nshimiye namwe mwari mudukurikiye ku zindi ngingo mwatwandikira kuri radiyo yacu at voanews.com cyangwa se kuri radiyo yacu at gmail.com mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi ry'amerika mwari na ah bagira ubusa naho ubutaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho